Ri Newsweek América. radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda washington dc mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri mu rwanda ho ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri aderese voa radiyo yacu hamwe no ku kibanza cyacu cya interineti ari cyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ibiharuro bishyikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bibandanya kwerekana ko akarere ka afurika ariko karangwamo ibitigiri binini cyane by'abakiri bato kurusha mu tundi turere two ku isi ku bw'ibyo biharuro ibice mirongo itandatu ku ijana mirongo itandatu na bitanu ku ijana by'abantu baba mu karere ka afurika ah, bagizwe n'abari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu nyamara ubukene n'ubushomeri bibandanya kubangamira kubabangamira bikomeye mu karere kose ka afurika benshi mu bakiri bato barimwo n'abarangije amashuri harimwo na za kaminuza nta kazi bagira abakiri bato mu burundi eh, batagira akazi muri iki gihe bariko bavyifatamwo gute nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye lionel ndayishimiye yarangije amashuri kaminuza mu burundi yamara atagira akazi muri iki gihe hari bujumbura mu burundi lionel wiriwe
ego ndabaramukije amahoro ngaho ku ijwi rya amerika murakomeye namwe Mm, turakomeye Uh, ikibazo c'ubushomeri ni ikibazo umuntu a- adashobora kurambirwa kuvuga ko ni ikibazo gikomeye cyane kiraje ishinga akarere ka afurika n'akarere kacu k'ibiyaga binini muri rusange I- ico kibazo uki, ukibona gute muri rusange
ego ikibazo cyo kutaronka akazi kugwaruka ni ikibazo gikomeye ni ikibazo novuga gihanze leta nubwo rimwe na rimwe ubona leta abanyepolitike bacu ubona hariho ibintu bimwe bimwe bitaho ugasanga bitaye mu bintu by'amatora ugasanga hari ibintu bimwe bimwe mu by'urugwaruka ukabona babirabira rirari wowe ukabona yuko bobo hariho ibyo novuga ibibahereza akarusho ukabona nibyo bashiyemo inguvu cyane nubwo bakibagira yuko urwaruka rwo kazoza kejo bobo bariko baragenda hamwe urwaruka nabwo bakibagira icyo wazoba barusubije muri kazoza ukabona nibwo ruribagiwe cane ari naco bituma ubona ngaha mbere muri afurika cane abanyepolitiki usanga dufise bitaho inyungu zabo pahapo yo kuraba inyungu z'ibihugu baba barimo kugira barabe aho bazishana muri kazoza ari naco bituma ubona urwaruka uno munsi turi mu bukene butagira uko bungana kuko ni na leta uko iyo biri kose yaba mu bihugu canke yaba mu bihugu bitunze canke bikene urabona yu- bikenye urabona yuko amaleta usanga ariko arafata eh, mm, tuve mu za buraya urabona yuko kungene bashira inguvu hamwe kugira bashobore gufasha urwaruka kugira rushobore gu- kwihangira imirimo rukorohere ah, ibyo- ibyo bihugu bikorohereza urwaruka ariko si cyo kimwe n'ungaha pakaporo turabye mbe- mbere nshaka intanga akararo ngaha iwacu i burundi urabona yuko atakintu na kimwe leta iriko irakora kugira urwaruka rushobore kuva muri ubwo bushomeri
ubwo rwaruka turavuze muri afurika ko ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana bari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu vyotegereje kuba ah, ikintu ciza kuri kuri kazoza ka afurika yaba bari bafi- bashi- amaleta yaho ashizeho uburyo bwoshobora gutuma biteza imbere um, mu gihe abo ubwo rwaruka rungana uko kose rutagira ico rukora ni- ni ikihe ruzovamwo
n'agahombo n'agahombo kaniniya cane kiretse aho iyo ni soixante muri afurika nungaha iburundi iwacu reka ngume mvuga cyane cyane burundi mperereye nungaha iwacu mu burundi ugwaruka ni plus de soixante ni agahombo kanini cyane kubona aho umuntu yarageze ko akora kubona aho umuntu yarageze ko akorera igihugu kubona aho umuntu yarageze ko ashobora guteza imbere igihugu akongera akiteza imbere ashobora kubura n'icepfo n'icya ruguru ari wa muntu wo kwirirwa ku marigara ari wa muntu wo kwirirwa arose itabi rigurwa amafaranga mirongo itanu ariryo yari yicaye ko ni ibintu biteye isoni nuvuga ko ari nko ku ni ibintu biteye n'ubwoba muri kazoza twebwe nka jewe nk'akarorero ushobora kwiyumvira kuri kazoza k'uburundi nkavuga ati esike tugi ejo mu myaka mirongo ibiri tuzoba twe turi iki kubera tubona uno munsi icyo turiko turaba n'ibintu vema biriko birashira ahantu habi ku gihugu n'urwaruka ruja ahantu habi hateye n'ubwoba inzitizi zituma abo bakiri bato cyane cyane abo barangije amashuri bataronka akazi uzibona he ikibazo nyamukuru ukibona he
ego inzitizi ni nyinshi inzitizi ni nyinshi urabona ubukene kugira umuntu urabona kuronka akazi ngaha mu burundi iwacu ni ibintu bigoye no kukaronka hari imiturire hama ugasanga hariho n'abantu bakorakora bari mu maposite badafisemo ubwo bumenyi bukwiye ka mwana wa mama hama no kumwe leta itorohereza kugwaruka ubusanzwe rwaruko rwari rufite amaproje rurahezeye amakaminuza rurafite amaproje hama izo proje nazo kugira bazishyire mu ngiro hari ibipapuro bisabwa ugasanga ibyo bipapuro uca mu bushikiranganji bubiri canke butatu ugasanga ni wa muntu afite proje nta mahera afise ugasanga kugira uronke iyo agrema ni amafaranga bisaba urumva inzitizi ni nyinshi cyane ku buryo leta itabifashe mu ntoke urwaruka rurafiseho rutangurira mugabo leta nayo ugasanga nta nguvu uriko irafishigamo kugira urwo rwaruka rushobore kugira ruragira pa imwe mugabo ugasanga usanga leta nta politike ifise kugira abashobore gufasha ubugwaruka kugira abashobore kuva muri ubwo bukene hari amashyirahamwe yoba ariho ubwo rwaruka rwoba rwagiyemwo kugira ngo rushobore kugira ijwi rikomeye rushikirize ibyo bibazo abategetsi
yego amashyirahamwe urwaruka rurayajamwo amashyirahamwe urwaruka rurayajamwo rukagira rukagira amakoperative mugabo navuze yuko leta naho ubu n'uno munsi nogira koperative leta itanyorohereje bakambwira ati oke wewe lionere zana iryo shyirahamwe ry'iwawe reka tuguhereze agrema ku buntu tuguhereze n'aho ukorera aho ushaka gukorera ubona yuko ashobora kuba favorable kuri ibyo bintu by'iwawe ni hehe leta ikamfasha muri ibyo bintu byose ndashobora kugira iyo proje hama no kuronka icyo kibanza nkakibura urumva ni ibintu amashyirahamwe bayarimwo mugabo koroherezwa n'ibyo bidasanzwe koroherezwa n'ibyo bidasanzwe no kuronka iyo mitahe iyo mitahe leta iguma ivuga yuko igiye gufasha urwaruka mugabo bigaherera mu majambo nahabona urwaruka n'umunsi biri mu bibazo biteye ubwoba
tuze ku mirongo ya telefone fabrice aduteye akama fabrice uratwumva fabrice uratwumva ndabumva yego irindi zina aho uri
nitwa imana fabrice ndi mu rwanda i kigali aho bita nyarutarama ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro
nge ntabwo ari ikibazo ahubwo nagira ngo nunganire uwo muvandimwe wo mu rundi
yego
mu by'ukuri kuko ikibazo cy'ubushomeri kiriho kandi ikibazo cy'ubushomeri kiri ahantu hose ku isi nk'uko mwabivuze ariko icyo kibazo ugasanga abantu benshi babayeho nabi ariko ahanini bigaterwa n'amareta ukuntu leta zijya ku buyobozi zijeje abaturage ko zigiye gukemura ikibazo cy'ubushomeri ugasanga rimwe na rimwe manda zabo zirangiye badakemuye ibyo bibazo by'ubushomeri ndetse ahanini n'ikibabaje ugiye gusaba n'akazi cyangwa uba wabashije kubona aho adepoza yagira ngo agiye kudepoza ugasanga baramubwira ati ngo kereka niba ufite uburambe bw'imyaka itanu cyangwa itandatu cyangwa itatu mu by'ukuri ugasanga ibintu ni mu bintu bishobora gukurura ubushomeri kuko nta kuntu uzajya gukora akazi utarigeze wimenyereza umurimo nta utagize amahirwe yo kukabona ngo utangire ubone kuvuga ngo urwenda ubonye uburambe bwo kwa gakora ahita kugira ngo nta burambe ufite ugasanga ibyo ni bimwe mu bibazo ni nayo mpamvu usanga urubyiruko rwinshi rwitabira usanga rujya no mu mitwe y'iterabwoba ku mpamvu z'uko nta mirimo ruba rwabonye kugira ngo rubashe kwiteza imbere cyane cyane nko icyo kibazo uwo muntu yari avuze aho ngo mu burundi twabonye nk'ibibazo byabaye mu burundi nk'amakingo ubushyamirane bwagiye bubaho nko gushaka gusindakaza uburyo tegeko bwari buriho mu by'ukuri iyo murebye namwe usanga kuba urubyiruko rwarafashe iya mbere rukitabira biriya bintu rugateza n'umutekano muke hariya mu gihugu cy'u Burundi ndetse bukaba bwarumviye abo bayobozi bashatse kubashuka ni impamvu z'uko batari bafite ibyo bakora cyangwa se turebe no mu rwanda ukuntu icyenda kane byagenze ibi byose ni ibibazo kuba abayobozi bajya ku buyobozi bagatinda kuva ku buyobozi naho bagira bakavaho batakemuye ibibazo by'ubushomeri icyo nicyo kintu nari mfite nagaragazaga urakoze
yego namwe murakoze Eh, dufise kandi Laurent eh, ku murongo wa telefone uratwumva
Yero biro ndabumva.
irindi zina aho uhamagaye uri
Nitwa niyo nizero ramukufata umukunzi wanjye ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigarama.
ufise ikibazo canke iciyumviro
Mfite iki- icyumviro kuko nanje ikibazo iki- iki cyumviro mfite nuko abantu benshi nka- nk'urubyiruko bakunda gusuzugura akazi ngo ngiye ngo agane akazi gakora kandi akazi kose ni akazi niyo mpamvu ubushomeri bwitaro bugiye kugurira abantu bose bashaka ubushomeri abantu bose bagashaka abakene kubera iki gusuzugura akazi n'ubu narageze kuri za ngasanga umuntu nk'umukobwa uri kubaka ariko kumva abandi bakobwa bari kumusuzugura umukobwa we wa- yakubaka inzu w'umufundi muri kunyumva ndabumva
Eh, ugasanga nk'abandi bakobwa bari gusuzugura undi mukobwa cyangwa umudamu ngo nta muntu w'umudamu cyangwa umukobwa yakora igifundi kandi akazi ni akazi niyo mpamvu rero njyewe nashaka ku- ku- kugira inama abantu bose niyo kaba ari akazi gusa kabisa yuko umuntu wese agakora kuko akazi ni akazi
murakoze
Eh, ubwo rero nta kibazo mu- ndabakunda cyane mugire umu- mugire umunsi mwiza kabisa kugira mbere dukunda kuba- kubakurikirana hano ikirehe murakoze
sawa sawa sawa Eh, dufise kandi ku murongo wa telefone Jean Bosco Jean Bosco oh, tubwire irindi zina naho uri
niyo jean bosco ndi kigali mu rwanda yego ufise ikibazo canke iciyumviro uterera
Eh, yego icya mbere ni ukuvuga ngo urubyiruko rw'uburundi rubura akazi yego rubura akazi ariko ikintu kimwe ni uko turaze nk'abanyepolitiki abanyepolitiki bavuze ko uru- hagu- hakuvuga ati reka twubake igihugu urubyiruko rwacu turuha akazi bafata bo urubyiruko twebwe urubyiruko bakajya kurukoresha ariko ikindi kintu kimwe kibabaje mu burundi igituma urubyiruko rutabona akazi ikimenyane n'aka mwana wa mama nicyo kintu kishe igihugu cy'uburundi naho ibindi byose uburundi urafite akazi kandi urubyiruko natwe ntiturere amaboko ngo twame tuzeye inzozi zava mu makungu reka reka ahubwo ibyo dukwiye ko dukwiye twebwe nyine kwihangira umurimo bibe kube guhinga tukamenya ko ari guhinga ariko gusa icyo nabonye mu burundi hariho urubyiruko rumwe rumara kuja kwiga za kaminuza bamara gusohoka kaminuza ngo nyine umuntu ajya guhinga ari buriya buhinzi nyine twanga nibwo ni- nibwo buriho bufite inyungu njye ndamaze kuraba ubuhinzi hakuru ubuhinzi nibwo bakuramo inyungu abantu benshi mbereye nko mu gihugu cy'u rwanda ndaraba ibintu byinshi ubuhinzi kenshi nibwo buteza imbere urubyiruko kandi abagoronome bo mu burundi hariho abagoronome usanga bize za segonderi kandi hari abagoronome bize za kaminuza bicaranye diporome icyo rero ikintu dukwiye kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama mu gihugu tukagica nitugice nta kitazobuza ko twubaka uburundi buzira umuze Murakoze.
murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika i washington dc Eh, lionel eh, Laurent yavuze ikintu ngo cyo gusuzugura gusuzugura akazi eh, ngo hariho ubuzi abakiri bato badashaka gukora naho baba bicaye ata kazi bafise Eh, uyu nawe jean bosco ariko aravuga nk'ivyerekeye ibi vyo ku- vyo kurima Eh, nawe nyine ari muri iyo ntumbero yo kuvuga ko eh, akazi n'akazi u- ubivuga kwiki
ego by'ukuri ata muntu ariko arabideha hariho urwaruka usanga ariko rusuzugura akazi eh, rusuzugura akazi mugabo jewe igihugu cy'u Burundi ndakizi ndakizi ndi muto cyane igihugu cy'u Burundi ndakizi abajene cyane cyo jemba ngahi bujumbura abajene tura- ndabona ukungene bavuga ukungene bameze uno munsi tuvugana nagenda kubwira yuko urwaruka by'ukuri ibintu byo gusuzugura akazi urabona yuko atari nka bimwe bya kera hajya basuzugura akazi nuko kari kahari kandi nuko wabona ukungene situation yari imeze mugo uno munsi urabona yuko by'ukuri urwaruka urabona uno munsi umuntu ahejeje kaminuza yize imyaka itanu urabona ariko aracuruza mu butike urabona ariko aracuruza amazi urabona ariko aracuruza eh, ibigori umva icyo kintu cyo gusuzugura kazi sino kiguma ko cyane hano higira kabiri nako naco novuga ni ikintu cerekeye korohereza aba- aba investisseur ngaha mu Burundi wacu hari abantu baza ku investissa mu Burundi mugo ugasanga abanyepolitike kumwe mu mvuga nguma ngaruka ku banyepolitike kuko byose niho bigarukiye biga- bihagarariye kuri politike ugasanga niho ko arorohereza abo ba investisseur kugira bashobore kohereza ku investissa mu Burundi Baka- um- ugasanga umunyepolitike ugasanga leta iriko isaba ibirengeye kugira uwo uwo uwo munyepolitike wewe ashobore kuronka kugira imifuko yiwe akayoberwa yuko uwo muinvestisseur aje ku- kuinvestisa mu Burundi atazokoresha umunyamahanga ariko azokoresha urwaruka ari byo bibagira cyane nk'akarorero hariho proje namwe ndaba iri mu ntara imwe ngaha mu ntara ya Cibitoke iyo proje yagira ibyo kugurura je narabajije ba- yari gukoresha abantu bashika ku bihumbi bibiri niyo yari gukoresha abantu bashika ku bihumbi bibiri mugabo narabajije igituma byanse mu nyuma byanse barambwira yuko leta hari ibyo ye- ya- yasabye abo ba investisseur baje kugurura iyo projet ni ukuvuga mananiza na- umuntu rero igihe aje avuga ati ngiye kwinvestisa ngaha akaba aje gukorera mu guhomba yemera gusubiza umutahe wiwe inyuma yego barababirigi baremera gusubiza imitahe yabo inyuma ico ni ikintu giteye ubwoba cane ni ikintu co kutiyumvira ku- kugwaruka ni ikintu co kutiyumvira ku gihugu reka kuraba reka kuvuga ati twebwe ngo wemvestise hariho amahera azoja mu mugambwe utayemeye taha ivyo ni ibintu biteye n'isoni ni ibintu biteye n'ubwoba umva bira- biragu- turacafise abarongozi by'ukuri batabimire badafise umutima wo gukunda igihugu badafise objectif yo kugira bubake igihugu bafise dufise abarongozi bo kugira bobo ba- ba- ba- baje hejuru bitwa abarongozi ba- ba- ba- ba- mu mifuko yabo bikomeye ngo kwiyumvira kugira igihugu bishobora gutera imbere by'ukuri I- i- nk'ahantu tubwe nk'aha mu Burundi ko turasubira inyuma biteye ubwoba Reko turako turasubira inyuma biteye n'isoni ahubwo niko nguma ndabivuga kuko tuko tuja ahantu ubona yuko hatari heza cane ego hama ku bintu hari uwitwa Jean Bosco nawe yavuze ibintu byerekeye guhinga kurima ibintu byo kurima by'ukuri ego nibyo kandi ibyo kurima ibintu byo kurima urabona yuko aha mu Burundi nibyo bidutunze cane mugabo rero i- nguma ngaruka kuri leta eske ninarima ibyo bintu voie de sortie y'ibyo ndimye ni hehe ibyo byose bite- ni leta itegeza kubirondera kuko ninarima za tomati zikamumurengera ah, aha mu burundi hari ahantu usanga hari imito- ah, ha- haba itomati sindonke ko ndabisohokana mu rwanda ku- ku- ku- mu- mu buryo busanzwe canke muri congo urumva yuko n'ubundi frein i- ibintu biguma bitubuloka twubugwaruka ni byinshi cane ni uko gusa leta yohindura politike ikarondera politike do construire yo kugira ugwaruka ba- bashobore kugira bubaka ugwaruka rushobore kwiyungunganya n'ahandi ugwaruka ruba rufite ingufu kandi se possible ipfo gusa yuko leta kuko niyo novuga niyo nguma ngaruka ko igahindura politike kugira dushobore kwiteza imbere ngaha mu burundi wacu witegereje ibitigiri urugero rwo- rw'ubushomeri ku bakiri bato mu burundi worushira kuri ihe porosantaje muri iki gihe
aha mu burundi aha mu burundi hariho ibiharuro nayo nagiye kuraba muri bebeyene hariho plus de 55 pourcent urabona yuko ah, eh, muri birare eh, ah, eh, plus de 55 pourcent abashomeri aha mu gisagara naho plus de 65 pourcent ni abashomeri umva n'ibintu eh, ni ibintu by'ukuri ubona yuko ari- ari- ico ico ico giharuro ni igiharuro kininiya cane ugaca usanga eh, akazi gafise agatsiko k'abantu kandi ugasanga mu gutanga akazi naho nta transparency ijamwo ugasanga transpa- eh, mu gutanga akazi barohe- bahereza ka mwana wa mama ushoboye udashoboye uri umu- uri umuganga warabyize wabyize nabi nabi ntabyishoboye urabaye umuganga tu ugasanga ugasanga ubwa muntu basize hajya ahantu ugasanga hari n'ibindi bintu bigiye gupfa mbere biteye n'ubwoba kuko nk'akarorero uri umuganga igihe utabishoboye umenye yuko resulta bw'umutora ari negatife kubera yuko uguma ukushira abantu mu bintu badashoboye umva ni- iki giharuro ni igiharuro gik- kininiya cane ngaha mu burundi iwacu
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone remo aduteye akamu remo uratwumva
ubu ndabumva irindi zina aho uri
ruhamya ndi kigali mu rwanda ku gisozi ikibazo iciyumviro
Ah, abo ba- batumirwa hari uwari uvuze ngo ngo ngo twihangire imirimo ngo urwaruka rwihangire imirimo ariko ntabwo ntabwo nemeranya nawe none kuki ba- ba- baravuga ngo twihangire imirimo uzahanga umurimo gute nta kintu uheraho uvuye mu ishuri urangije kaminuza zero haye urasohoka nta kintu ufite utangirira urasanga wa wundi ahubwo wasigaye inyuma wacuruje icyo nakwita ngo ni ikarito hano mu rwanda niko ufite baze yo- watangiranye baze yo hasi Iga- iga- yamaze gutera imbere kukurusha ahubwo wahanga umurimo gute nta mafaranga ufite U- ukompete n'abo bantu uzana ubwenge uvanye muri kaminuza cyangwa muri iyo segonderi ikindi kintu wenda batubwire ese ikintu babona amakampani amwe n'amwe avuga ngo eh, uburambe uburambe babuvugaho iki murakoze murakoze Eh, uwundi adutekamo ni reverien reverien uratwumva
Eh, ndabumva mwakoze kunyakira irindi zina uhamagaye uri
Eh, ngenda kumana urihe
karere k'ibiyaga bigari ego ufise ikibazo canke icyumviro uterera
yafise icyumviro nterera najya mvuga yuko mu burundi gute- urwaruka ntirushe gutera imbere ha- hariho urwaruka rumwe rumwe rutotezwa na- n'abandi bari ku muga- mu mugambwe uri ku butegetsi nta kintu umuntu ashoboye gukora U- uta- utavuga rumwe n'ubutegetsi baragutoteza ukagira ngira u- u- u- u- n'ibyo n'ibyo bagomba gukora bakabigutwara Ivyo niba- ni ingorane za politike ziri mu burundi sinibaza ko hari iterambere ryoshoboka i- no- bitaratorerwa inyishu izo ngorane za politike kubera umuntu abiravye nta kwisanzura kuhari hari benshi bagira abanyuruzwa ba- bazira ubusa kandi n'uwuheje- n'uwuhejeje amashuri nta kazi yigera aronka mu bisanzwe kuronka akazi n'ikimenyane utari mu mugambwe nta ntuze je mbona ata terambere rihari nico nashaka kuvuga murakoze murakoze Ah, dufise kandi frederico frederico uratumva
Ngiriwe neza
mwiriwe Jerry.
yego irindi zina aho uri nishimira imana hama ndi mu ntara ya ngozi neza neza ufise ikibazo canke icyumviro
Eh, kimwe n'iki- n'iciyumviro ikindi n'ikibazo Yego.
mwemere kukabaza akabazo ka mbere nashaka kubanza kumubaza hari ibanki bari bemeye boshingira urwaruka bari bavuga yuko ngo izoshobora gutwara amafaranga agera ku miliyaridi mirongo itandatu mbere vyoba vyahereye hehe canke vyoba vyagenze gute hanyuma rero ciye ngaruka kuri ivyo bintu vya- bijanye n'uko ngo urwaruka rwoshobora kwihangira imirimo ni iby'ukuri kweri hari urwaruka rwinshi rwihangira imirimo mugabo urumva kimwe mbega iyo bifatwa ubu- ubu- abo urwo rwaruka rwaba rwihangira imirimo baba bafatwa mu mugongo gute ko twama tubona kenshi twe turagerageza kuja kudodora ahantu hatandukanye bikanga nka jewe urumva murazi yuko naba ndatera akaba ndabwira yuko nashinze ishyirahamwe ry'urwaruka rutize rw'abakozi bo mu mazu naragerageje kwitura hose za niyopeyene bandeka mbere n'am- amambasade atandukanye ubu he- henshi ndahagiye urumva ntibakunda ku- imigambi yacu ntibakunda kwiyemera baca bayisubiza inyuma nk'ubu murazi yuko nari nababariye yuko twe tumaze kubona yuko tubuze imfashanyo twararavye ukungene dushinga umugambi wo guhingura amasabune ngaha mu ntara ya ngozi mugabo aho hose twaragerageje gutera akamo hirya no hino twarabuze n'umuntu n'umwe yodukurikiraho ubwire adufatire umugongo basi k'uwo mugambi tuba twa- twatanguye none mwumva muri kino gihugu cyacu hariho gukunda ibikorwa by'urwaruka ko bavuga ngo twihangire imirimo mbwe iyo mirimo wayiha twayihangira tubasabye ngo badufatire umugongo cyangwa baduterere cyangwa batwishinge basi ku mabanki tukabura n'umwe none wumva igihugu kizova mu bukene gute tuzokwiteza imbere gute bizogenda gute mugabo urumva kimwe twashaka gushima twashaka gushimira mwebwe abamenyeshamakuru bo ku ijwi rya amerika ukungene mwama mugerageza uko mushoboye ibyo bibazo mukaza murabishyira ahabona muri aka kandi nako twosaba mureze muragerageza mufata mutumira nk'umuntu umwe muri ubwo yaba yasohoye kugaruka mugaca mutumira n'undi umwe muri leta kugira muze- azagira icyo yivuze ku hamaheze nk'amezi atatu mu- mubibutsa ati mbe mwe mwemeza mwarabigezaho mu- ndabona yuko mwofasha cyane hama murakoze imana ibahezagire urakoze cyane kuri ico cyiyumviro Ah, yegomwe Ri- Lionel ah, ah, urashaka kumwishyura frederico kuri ico kibazo abajije I- ku- ku vyerekeye iyo banki cyane cyane ngo yari yemewe yari ya- yari yatanzwe ko umuhango yego frederic avuze neza cyane afu- ashikirije ikibazo ciza cyane ni bimwe naguma mvuga naguma mvuga abanyepolitike reka mumbabarire bimwe mvuga aha mu burundi wacu mperereye sinshure kuja mu karere mu kubindi- kuvuga mu bindi bihugu ngume mvuga aha iwacu mperereye hoho nsanzwe nzi cane nongera mbona ni bya bindi nguma mvuga yuko abanyepolitike bafise ibibazo abanyepolitike barafise ikibazo n'ukuri abanyepolitike bacu ndibuka mu bihumbi bibiri yego mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu oya hari mu mwaka uheze niho nyakubahwa umukuru w'igihugu yemera yuko a- hagiye kubaho banke hagiye kubaho banke y'ugwaruka eh, izotwara eh, plus de 60 miliyare mugabo gushika ino saha nta nta novuga ko atana trace kuva ibyo yavuze mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi birabaho sinzi rero yuko abanyepolitike dufite ngaho iwacu mu burundi bavuga ibintu kugira bihayagize bavuga ibintu mugabo n'ibintu biba by'inkuramutima cyane n'ibintu biba by'inkuramutima cyane kuko nk'ubu nk'akarorero nk'umuntu yari asanzwe agwaye bagiye kumubwira ati tugiye kukuzanira parasitamoro cyangwa tugiye kukuzanira serumu kugira dushobore kugutera ukire hama iyo serumu ntayi- ntayironke ni ibintu by'ukuri ugwaruka bi- rubabazwa cyane n'iyo nyifato n'iyo komportema uko ngene abanyepolitike bavuga ibintu bigaherera mu majambo bigaherera mu mamikoro yabo ni ibintu bibabaje cyane hama ibintu byerekeye byo kwihangira imirimo navuze yuko ah, ata fondasiyo iyo fondasiyo nayo ni leta guhanga imirimo c'est très facile ugwaruka mu burundi burabishoboye mugabo ya fondasiyo ya leta itegereza kuvuga ati aba bantu ko bagize iyi ntambwe reka tugire uku natwe tubafashe bashobore gushika hajya nta hantu na hamwe ugwaruka ruzokwigira rushika guhanga imirimo ni ibintu bisanzwe uyu frederic ava ingozi ingozi novuga ko ari nko nka nka vire mu burundi ubu no munsi yobigira nk'iya gatatu yobigira nk'iya gatatu ngaha ni naho nyakubahwa umukuru w'igihugu wacu uno munsi avuka yababwiye ukungene uno munsi aho amaze gushika aho amaze kudodora mugabo byamaze kwanka ata muntu nta- atanu na hamwe adodora ngo bamwumvirize none ga nyakubahwa umesha makuru ibintu bimeze uko leta nk'uko nabivuze abanyapolitiki badahinduye badahinduye sisiteme barimwo yo kuraba inyungu zabo ubu ni ugwaruka no munsi turiko tuja he turiko tuva he ni ibintu biteye n'isoni ni ibintu biteye n'isoni ibihugu bya burayi ruko ruripfuza iyi pusantaje y'abajene Rura- rurashobora kuvuga ugira ati twe turakeneye abajene nk'akararo muri canada niho nkunda kubyumva tu- turakeneye abajene bangana uku ubu ni nko gutera abantu rurabona yuko ubu ufise abantu bashaje tu- turakeneye abantu bangana uku kugira bashobore kuza gukora akazi nk'aha mugabo abo bantu bari muri bino bihugu nka ngaha mu Burundi ntibabona akamaro kabo novuga ko ari nko ubumuga abanyepolitike bacu bafite ni ubumuga kubaho witwa kuri umunyepolitike ukomeye uri umuntu afite ijambo mugo ukabona ahagera ku ngohe z'iwawe gusa udashobora kuvuga ati ugwaruka no munsi ruko ruja hehe kuko ikintu ndiko ndabona ngaha mu Burundi urabona yuko abanyepolitike by'ukuri atahantu na hamwe bakora araba bo baraba aho hagarukira ibyabo gusa kwiyumvira ku- kuri kazoza ku Burundi oya ari nacyo gituma nka twebwe ugwaruka dufise ubwoba dufise ubwoba bwo muri kazoza ati eske twebwe no munsi bimeze uku abari inyuma yacu hoho bizoba bimeze gute rero nibahindure politike nibahindure systeme bariko barakoreramwo babone yuko ugwaruka bikunda yuko rushoboye gukora hama muri no kino gihe ugwaruka ari rwinshi kandi rufite izo nguvu bazikoreshe mu kugira bubake igihugu ntibazohave bagenda kwirutuzwa atagwaruka ruhari n'uruhari atanga uvu rufite kubera gurirwa ku marigara gurirwa ruranywa ibiyayuramutwe n'ibindi bintu bitagira ikimazi
hari umwe mu baduhamagaye yigeze gushikiriza ikibazo cy'uburambe ngo iyo aba- abakiri bato barangije nk'amashuri bagiye kurondera akazi babanza gusabwa uburambe mm, mu kazi n'ingene bamenyereye akazi icyo kibazo ubona gishobora kuva mu nzira gute
icyo kibazo i- hariho abantu tugomba gufata yuko leta ari akantu gatoya hari abantu tugomba gufata leta ko ari akantu umuntu ashobora gufata amatwi agakwegera hariya cyangwa agakwegera hariya hari n'abandi abantu bari muri leta babona yuko umengo ntacyo bari nicyo kibazo gihari nubwo tuteza kumenya yuko leta ari ikintu gikomeye cyane yaba mu ngingo zose z'igihugu yaba mu bintu byose by'igihugu leta itegereza gushyiramo ingufu yo kugira ishobore kuvuga ati aba bantu badafite akise yo gushika hajya reka dukoreshe ingufu duhabwa n'amategeko kugira bashobore gushika hajya ibi byose ni ibintu nko kubona abantu bavuze ati twe turakeneye abantu ba- ba- ba- ba- tubaha akazi mugabo ngo basabye ngo ngo experience y'imyaka itanu eske ako kazi muzoguma muhanahana n'abantu bakoze bakava mu bundi bakademisiyona mu bundi kubera babonye umushahara ari mwiza ati "Ah, ndademisiyonye iyi myaka ndayifise mbega bamwe bakora bava muri za kaminuza bo bo bizogenda gute bamwe bakora bava mu za kaminuza experience yoyo bazoyikura hehe ibi byose ni leta leta ifise ama institution akwiye bavuga ati ubu ani- leta niyo ivuga ati- niyo iregura niyo iregura ibintu byose ifo ko leta iregura ikavuga ati nimba mukeneye gutanga akazi gira pere d'offre hama hasigara avuga ati abamenyereza abandi mugabo bavuga ati bwiza pere dofre ku bantu bakeneye akazi mugabo pana ku bakoze mu za, za kera bamye bakora kuva kera ngo nibo mbega iyo systeme yo kuguma yoguma ari nka tuyange muhereza akazi ba bandi nyene ba bandi nyene ugasanga hariho n'umuntu azorinda apfa na za kaminuza turiko turiga arinza apfa atanashikiriwe kubera mugu bamuhereza akazi ba bantu ba bantu nyene ivyo bintu rero ni leta itegereza kubishira mu ngiro ikavuga ati nimutanga akazi hama abazokwigisha abandi akazi mubagumizeyo hama bakora akazi kuko umuntu ari mu kazi aramenyera umuntu ntazomenyera akazi ari- ari mw'ibarabara ntazomenyera akazi ataranagashikamo amanza kugashikamo hama akazomenyera yamaze gushika mu kazi murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone desire ari ku murongo wa telefone desire uratwumva
yego ndabumva irindi zina aho uri
ni birantirwa desire ndi gitega yego ufise ikibazo canke intererano
none intererano Yego.
Eh, mwaje kubaramutsa naho umutumire sinamumenye ndose umwanya nteba Eh, yitwa lionel Hanyuma- ndayishimiye
basabwe yitwa lionel ndayishimiye yarangije kaminuza nta kazi araronka gushika muri iki gihe turiko tuvuga ku kibazo c'ubushomeri cane cane ku bakiri bato Eh.
abarangije amashuri
yego cyane ku bisanzwe ikibazo cy'ubushomeri nko ngaha mu burundi nofata yuko biri mu nzira zose mu mi- mu mice yose bo leta irabifisemo uruhara kandi n'urwaruka nabwo rurabifisemo uruhara kuko ugiye- duhereye nko kugwaruka ntushobora kubona ingene umuntu ashobora kuba yarize akaba yize nk'umugoronome ashaka ugasanga ni nk'umumenjeniyeri mu ugasanga itongo rya se na nyina baracatera ibitoki kumwe babitera mu za mirongo irindwi na kangahe bafata ibigori n'ibijumbu n'ibiharage n'intengwa n'ibiki n'ibiki byose bagacucikiranya hamwe wewe aka- akava mu ishuri arindiriye yuko gusa azoja gukorera mu ishyirahamwe kanaka canke gukora muri leta ni ukuvuga rero mu gihe urwaruka rwoba ruciga rushira mu mutwe ko bazoja gukorera abandi cyangwa gukorera ishyirahamwe kanaka aho ntacyo nti- nta buzi buzopfa bwarabonetse bukwira zina muntu wese cyangwa igikenewe ahubwo ni icuko umwe wese yova ku ishuri akavuga ati jye ngiye kurondera ubumenyi bwiyongera ku bwenge imana yampaye hanyuma nkore iki kintu akishyiramo yuko ubwiwe ashoboye amaturabyo naho kuri leta irakwiye kugurura imiryango canke igafata ukuboko umuntu ashaka kugira ahashika kanaka nk'ico minicibare yavuze yuko yo koshingwa ibanki y'urwaruka cyari ikintu ciza cane hariho abantu bamwe bamusanga bashobora kuba bagiye hamwe bakiyumvira umugambi kanaka mubo ugasanga barabuze uburyo bwo kuwushira mu ngiro nabo rero bari bakwiye kuba ari abantu bo gufata mu mugongo bakaronswa uwo mutahe mu gihe bize ko iyo poroje bafise kumbure ishobora kugira aho ibashikana nico kimwe n'iki kintu ushobora gusanga nk'umuntu aka- akiyumvira ikintu kanaka mfate nk'umugambi kanaka namwe ndi- ndaba hariho nk'umuntu baheruka bari bahagaritse yavuga ko ariko arakora ibintu by'umuti mm, ivura bya diyabete biki bo bamwe bakavuga yuko uwo muntu ashoboye by'ukuri akora akora imiti y'ukuri hama mu bushikirangangira bakavuga bati nta bumenyi abifitiye urumva ari byo bintu usanga bigora ingene uwo muntu ashobora kuba akora ibyo ukora kumva arashobora kuba atabikora neza kumva zo kubura uburyo mugabo yaba yari kuba yarose nk'abantu kanaka bamufata mu mugongo bakavuga bati reka tugire uruganda rwo gukora ibi bintu kumbura bikorwa neza bifise isuku kumva uzi uko abikora mu buryo buke ashobora kubikora nabi ntawe nzi uwo muntu mugabo gusa nabyiyumviriye ko kuri ico kintu avuga nti nimba byari kuba ari byo ugasanga rero akora ibintu byo hama akaba abikora nabi kumva uzi ko adafise ubushobozi bwo kubikora yari uwo gufatwa mu mugongo hanyuma bakaraba iyo izo ndoto ziwe ko azishitsa yego hanyuma nimba atari byo naho bakabihagarika niyo mpamvu rero navuga nti leta irakwiye kuraba igayumvira ku neza y'urwaruka murakoze nicyo kimwe n'ikintu hamwe n'inzira navuga nti nk'ubu barakwiye yuko umwana mu kugira aheze amashuri bogira ikintu bavuga ko ari nk'ikibazo cyangwa nko kwandika igitabo kamubwira ati vuga ikintu ugiye gukora ubu ukoresheje ibiye wungutse iki ugiye kubikoza iki kugira ngo ave mu ishuri yikuyemo ikintu cy'uko agiye gufata diporome ashyire muri amverope azize kudepoza ahantu kanaka murakoze Ikibazo canje cari ico, murakoze murakoze cyane Eh, tasiye nawe nyene ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva cyane mwiriwe neza mwiriwe irindi zina aho uri
umuremyi yego eh, ufise ikibazo canke iciyumviro uterera
mbo ni nk'icyo nagomba kunganira mu byo mbanje kurema ikintu kimeze nimba ni- yego
amagenga magaruka ku majambo ngira ngo navuga abiri
ikiganza gifatiye hagati y'umugabo mu burundi ntabwo nsanga umuvuduko abandi bari bavuze hari mu kirundi ngo rivuze umwe rigahenuka mu bisanzwe ikibazo cy'akazi muri afurika iyo ikibazo gikomeye cyane ariko byagera mu bihugu by'ibiyaga binini nk'uburundi u rwanda n'ibindi ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane ariko no muri ibyo bihugu mbere ndetse no muri afurika nzima hari aya majambo abiri akomeye nka experience cyangwa ngo kwihangira akazi ayo majambo rero yisanzura ko intege igaruka bigatuma mbere n'akazuza kabo gasa n'akataboneka neza gusa ko nk'ubu uvuze ko nk'umuntu wagize amashuri yiwe utumubwira ngo ntabwo ari experience kugira ngo abone akazi bakamubwira ngo ajye kwitunganiriza umurimo nta mwaribya muri ibyo bihugu usanga ugaruka bwinshi ariko urerwa mu miryango ikomeye bato bibaza rero mbere bya kwitunganiriza umurimo uvuye ku ishuri uri mu muryango ukennye udashobora no kuronka isabune y'amahera mazima abiri y'amarundi cyangwa y'amanyarwanda atumvira ingene ushobora gutunganya umurimo wawe ugatwara nk'imiliyoni icumi rero ni ikibazo rero gikomeye cyane ibyo nkagira ngo ku bwanjye nimba by'ukuri abarongoye ibihugu amaleta baba bashobora kuba batwumva cyangwa gukora kubyiyumvira rero niyumvira ko umunyeshuri wese ahegeje hamwe baba babona ko badashobora kumutunganiriza ngo bamuhe akazi gushyiraho umugambi w'ubutunzi bw'igihugu ushobora guca wunganira urwaruka rwose ruhereje amashuri niba wagira ati ngo ubu rero mwimba muri kominayije abantu ijana reka tubashe gushyira hamwe tujye tubaha miliyoni ijana tubabwire tuti turabashyigikiye dushyiramo imbere kuri imigambi yanyu ariko kandi ntibisigura ko mu by'ukuri nabwo buri buvuga buba butahari buriho gusa ingorane ikomeye ihari ni uko usanga muri ibyo bihugu ari ubukene budasanzwe n'ibyo ko badashobora guhemba abakozi bose rero niyo n'ingorane rero amareta yateza guca ashyiraho umugambi utuma ubutunzi bw'igihugu buzamuka ku buryo ko umukozi wose bakeneye bashobora kumwangaza kandi bakanamuhemba icya kabiri navuze ni peteriyani ariko urabona nagomba ntirakamo umuntu wese bari mu rero anyumva hari ijambo ryo nafutu ahubwo mbere ngira ngo sinzi ko rivuga bombi by'ukuri uribye nta gisiyanse dufite none bisigura ko umuntu ahejeje atajya ashyira ku nkatagiye gusa bamwe bafite amagiseriyanse batakiriho oya namba umuntu ashobora kubigisura afite egiseriyanse yo mu mutwe afite ubushobozi mbere gusumba n'uko amagini yisi ariko ibyiyumviro nyamukuru ntashaka guterera byahiye gusa amareta cyane cyane y'u burundi dufate hanze ndimo bari bakwiye kumva ko ijambo gisiyanse barikurya ahantu ibyo kwihangira imirimo nabyo bagashyiraho ikigega kidatangura kigaha uwo wese ahegeje ariko adashobora kwitunganiza umugambi n'uburyo bw'ibiye murakoze murakoze cyane samuel nawe nyine aratwakuye samuel
turabumva irindi zina aho uri
nitwa kwizera imana samuel nkaba nsanzwe iri mu gisagara cya bujumbura ikibazo icyiyumviro
je ni intererano ni intererano ndabyo ku by'umutumire yavuze n'ibyo bagenzanje batanguye bavuze bwa mbere iyo ntererano ivuga mu buryo butatu kugwaruka ku ruhande rw'ugwaruka ubona dusanzwe n'ugwaruka no ku ruhande rwa leta muri rusange hamwe no ku ruhande rw'abanyepolitike urundi ruhande bwa mbere bwobwo aya mareta yo muri afurika na cyane cyane cyo kivuga uburyo bw'igihugu cyane cy'uburundi mu gihe aba akeneye y'uko abaho ntabwo atunganya imigambi yayo ata bintu by'ubucakari buhari hamwe usanga hari hari hariho akavuyo kadahera igihugu cy'amahoro kajagari ni uko buri gihe leta rero yose yoba iri ku ntwaro yotunganya politike igakumira na cyane cyane politike ishyira ishyira imbere ineza y'urwaruka politike iza kwereka urwaruka ko ko rutoza mu mwiherero ko barubona kuko ntibitahuritse nka leta ugasanga leta irafite imigambi mbwa mu migambi yayo yose iba ifite mu kingo kanaka cyo hafi cyangwa icyakure ikigera yerekana neza mu buryo butomoye ineza y'urwaruka cyangwa ibikorwa by'iterambere irakorera kugwaruka ukugwaruka mu gihe bari ufite ibintu kanaka urimo rurakora byokita bya bintu byo kujya mu migwi igwana bya bintu byo kwiyumvira ibi na biriya bitagira akamaro byo kujya kwica igihugu cyabo konona igihugu cyabo ntabakironka uwo mwanya kuko uwo mwanya wabo baca bawumara umwanya wo kujya mu marigarutura baca bawumara mu bikorwa rubi- ru- rubiteza imbere hama ngarutse kugwaruka nago kugwaruka nago rurazwi yuko rwibukwa iyo ha- iyo- iyo himirije amatora ubu ko mu burundi mu- mu mwaka mu mwaka n'igice twimirije mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri tuba turi mu- tugiye mu kiringo cy'amatora hazoba hagezeho ugwaruka kandi basubira kugwibuka mu kubemera utuntu uvuga nk'imbombo kujya ku mwana ushobora kumwemerera imbombo aza kujya mu mwanya udashika iminota itanu hama ruzoce rubona yuko ruzoce ruca bya- bya byiyumviraho kuvuga uti rukurikira abantu ubona ziri kukumviriza imigabo n'imigambi y'umunyapolitike kanaka cyangwa y'umugambi kanaka uza gushyira imbere ineza y'urwaruka uzoshira imbere utuntu dukenya bagiye ku bagiye kuronka hama iyo wa munyapolitike bamara kumushyira imbere azoca afata ikintu kirababaje cyane muri afurika umunyapolitike akaza avuga ibi bintu byinshi ibintu byinshi bivuga mu majambo mugabo hagira kubishyira mu ngiro ukabirondera ukabibura ahubwo agaca afata n'ibyo ahasanze akaca abyiba agasahura ubutunzi bwose bw'igihugu akaca atwara muri bya bihugu bya burayi akabikayo birateye ingorane ugasanga nk'umunyepolitike kanaka cyangwa akaruka abanyepolitike kanaka ugasanga bafite amamiliyoni n'amamiliyoni y'ama- y'amahera y'agaciro batwaye kunyegeza muri bya bihugu bya twisi uburusiya n'ahandi mugabo ugasanga ari umunyagihugu agipfa kubera kubura ikinini cya parasitamole kigwa amajana abiri ugasanga hariho abantu bicwa n'inzara aho gufata ayo mahera bari bibye cyangwa ayo mahera yari ay'igihugu yari abanyagihugu bose akibaya benshi n'imigambi niba bu- bubaka amahinguriro cyangwa ibindi bikorwa by'iterambere hama bahakazi rwaruka rwagwaruka ruke rukoresha ingufu zarwo rufite mu guteza imbere ibihugu byabo baca bagenda kuyanyegeza hariya kugira ngo cya kiringo cyabo nitahera bazoce bagenda n'imiryango yabo baya- bayanezererwemwo mu bihe mu bihe bidasanzwe rero novuga ati izo mpande zose ari zitatu haba leta haba ugwaruka haba n'aba- n'abanyepolitiki mu gihe baba bagomba ineza y'igihugu kuko igihugu ari we mubyeyi wa twese yaba ugwaruka yaba umunyepolitike yaba n'undi ari we wese ko bokorera mu bokorera mu runani ntihagire umwe agomba kurya cyane ngo ahage hamwe aza kwirinda ahatura n'amanga cyari uyundi muntu yishwe n'inzara n'urwaruka rero rukaraba nabwo nyine ntiruce ruguma ru- ruteye ru- ruteye inze kuri leta kuko tutabeshanije na amerika cyangwa n'ibyo bindi bihugu biteye imbere cyane nta gihugu na kimwe coshobora gutunganya poli- coshobora gutunganya politike yotuma buri rwaruka rwose umuntu wese yagize intebe y'ishuri ataronka akazi oya ahubwo gusa boraba bakagira politike iza gutuma umuntu aza kumara ishure mbere wanagomba ataza gutonderaho akazi ko muri leta aza kumara ishure afite baramuteguriye ku kibuga afite ideologi baramu- baramuteguye neza mu mutwe aza kwirondera ibyiwe na cyane cyane aza kwaka ideni mu mabanki bakarimuha na cyane cyane aza gukomanga hirya no hino akabereka imigambi afite bakamwumviza kandi bakamufasha wari usize ko dukoye muri afurika ni hantu uzosanga ugwaruka tuguma mu mwiheburo ugwaruka twumva yuko tuzotunga ari uko tugiye muri politike kuja muri politike naho tuzorinda kuja mu migwi igwana irumbanya igihugu cyabo ari nta muco usanga no mu bihugu byo- byo- byo muri afurika y'uburengero urwaruka ariko rufite rugifite ingufu zo guteza imbere ibihugu byabo nuherera mu- muri ya mazi bwo buraja bukabuca iburaya abandi baja mu migwi y'iterabwoba abandi baja mu bindi urumva urakoze rero Mhm.
ah, urumva rero mu kumarizano mariza mvuga uti umwe wese uruhara rw'umwe wese icyo agira ico- ico abona ashoboye nimba nibaza ko abo bategetsi bacu baba batwumva kandi urwaruka muri rusange barutwumva ko umwe wese aho ageza yokora ibi- ibitegereje gukora kugira ngo icyo kibazo cy'ubushomeri n'ikibazo cyo kubura akazi kize kirangire murakoze murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga eh, ku kibazo cy'ubushomeri eh, gibangamiye cyane cyane abakiri bato n'abarangije amashuri mu karere ka afurika na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini Eh, desire yavuze ko uruhara arubona ku mpande zose haba leta na- n'urwaruka eh, tasinya aravuga ku byerekeye experience ko um, ha- ha- hakenewe gushyirwaho uh, uburyo uburyo bwo kuronsa akazi abantu kuko abahejeje ubasabye experience ntaba baba bafise hama samuel nawe yariko aravuga kugwaruka ngo gwibukwa n'abanyepolitike himirije amatora uh, ngo abanyepolitike bavuga amajambo gusa kenshi mu ngiro ugasanga nta gikorwa uh, akaba abona ko ibibazo nk'ivyo bibandanije urwaruka ruzobandanya gwiroha rugerageza gushikira akarere k'iburaya rupfira muri sahel no, no mu mazi y'ibiyaga nka mediterane nk'uko tubibona uh, ivyo bariko baravuga uvyimvira ko iki gariyone
ego uko ni ukuri uko ni ukuri eh, nk'uko babivuze ati ngo yabibona ku mpande zose mugabo jewe ikintu nguma mpagarariye ko ni leta leta ego ntitugume tuyifata nk'ukumengo ni akantu gasanzwe na- noshobora gutegura ibintu byose mfise n'imitahe yose mugabo ngira ndabikorere muri kino gihugu bikanka kubera iyi leta itanyorohereje kubera inyankiye rero ni- niko n'ubu ndabivuga leta n'iziraba aba n'iziraba ibikwiye mugabo jewe kuri jewe eh, moi personnellement simbona yuko bikunda simbona ko bikunda kuko ndibuka kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hari hagiyeho umugambi wo kurwanya ubushomeri mu bwo gushika ino saha nta resultano bw'iri positif ihari nta kintu na kimwe kiboneka eh, kiboneka eh, ni- n'imigambi iyo migambi irajaho ikongera igahera ata kintu na kimwe mu bi- ata kintu na kimwe ubona ishitseko ari naco gituma ubona yuko by'ukuri abanyepolitike bohindura systeme bakaraba igikwiye akaba arico kiba gikwiye gukorwa ntibagume bishinga ibintu byerekeye eh, gutwara ivy'amatora igiki kuko urabona yuko cane cane ngaha mu Burundi ari byo bizingamye iki gihugu ubu hoho novuga yuko nta kindi kintu kiri mu mutwe eh, w'abanyepolitike ha mu Burundi ubu tugiye mu- mu gihe c'amatora ni 2019 iratanguye niho hatangura rero ibintu by'amatora bitangura gushuha umva nta bindi bintu biri mu mutwe ni kuraba ni kuraba ni gusubiriza inzego nta evaluation bovuga ati eske bya bindi twemerera abanyagihugu muri iyi myaka itanu ibyo twasize mu ngiro n'ibyahe ibitagiye mu ngiro n'ibyahe nta evaluation umva no kuraba ati ni gusubizaho inzego hama umva baca baguma bari kuri ya ritme nyene ibyo bagananze ba- baca babigananga mu myaka cumi cumi n'itanu mirongo ibiri urumva nta kintu na kimwe gishasha kiba gihari rero ikintu kiba gikomeye ni uko bahindura systeme bagahindura politiki bakavuga ati eske twe dukora iki kuri uru rwaruka urugwaruka ko twagiriwe ubuntu tukaruronka rukaba rukomeye rukaba rufise inguvu eske tworeka abanyamitahe bagashiraho imitahe yabo ngaha mu burundi kugira bashobore ku, ku, ba- bashobore kuro- kuronsa urwaruka ubuzi eske urugwaruka ruko rurihangira imirimo turiko turagororeza mu kuronka i- i- mu kuronka a- aya makredi kuko kuronka kredi uno munsi muri banki ifo ko wipoteka ikintu eske uvuye mw'ishuri nta kintu na kimwe ufise nta n'ikinga eh, nta kintu na kimwe ufise imbere n'inyuma icyo kintu uzotwara muri banki ikaguhereza amafaranga ntizoba ari biki mugabo ivyo byose leta ibigiyemwo ivyo byose birakunda leta igashiraho urwego ukavuga ati uru ni urwego rwo kuraba amaproje ah, ari micro proje canke macro proje kuko bataba abantu abashoboye ifo kumubahereza uburyo hama leta nayo igasiva eske ibyo bintu bizokunda kweri ni muri ino myaka turiko tura- turiko turabamwo sindabibona neza sindabibona neza kuko leta urabona ivyirimwo kuko igihe umuntu ubona ahagaze n'inzara ariko ariyumvira urabona yuko i- ata- eh, urabona yuko at- ati sinjye ntabyo mbona ntabyo mbona yuko ari muri ino myaka ifu ko turonka aba- abanyepolitike by'ukuri bashobora gushyiraho amaproje yo gufasha urwaruka bakabona bakamanza bakamenya valore y'urwaruka kuko ubunyepolitike uri nko ngaha utazi valore y'urwaruka nta n'ikintu ushobora gukorera uwo muntu kuko deja kugira ufashe umuntu ifu kwanza kumenya valore yiwe utazi valore yiwe ntushobora no kumufasha ubu rero nk'uko babivuze ikintu bazigira babakoresha urwaruka n'ibyo bya politike nk'uko byabaye muri demirikenzi demirikenzi yaba urwaruka ruko rurihangira imirimo rufise ubuzi rufise icyo rukora ntibyari gushika kurya a ubu rero harageze igihe rero barukoresha ibi amafaranga bakoresha amakori ya leta bakoresha uburyo buva mu banyagihugu barabufise bazoza bararuhendereza nyene ayo mafaranga kuko birirwa ku marigara birirwa mu matabi birirwa mu biki mu bintu bitagira ikimazi bazovuga ati nimudufashe rero ubu rero unovuga bagira babibuke bagira babibuke mu kubahereza yaya mafaranga yo ku kiyiko kugira bagende ba- ba- ba- ba- ba- bakore n'ibindi bintu novuga ibi bitari byiza rero abanyepolitiki ifoko bokwikubita agashi bakaraba urwaruka ico ruba rukwiye kugira bati eske aba bantu tugira- tubakorere iki kugira bashobore kwiteza imbere aho kugira bashobore kubashikana ahantu eh, ataco eh, ba- bizobimarira muri kazoza murakoze Uh, tugaruke ku mirongo ya telefone innocent araduhamagaye innocent
yabura inzu yego irindi zina huri
ageni twambiwe imana inesi ndagana mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha ikibazo intererano
ikibatangwa n'intererano c'ico mbona kugwaruka kuwuboroheza ubu wumva nta kazi kagihari muri leta wumva ni ukuri ko twicaye hariho nk'abafite nk'abamaze nk'imyaka itanu badakora bararindiriye ubuyobozi bwaraheze icyo nubona ni uku- ni uko leta yoshiraho yoshiraho ama- amashyirahamwe ca- a- hama abanyeshuri nabo bakakora cyangwa nabo akaraba ingene yoshiraho nk'amahu- nk'amahinguriro igahamagara igatuma nk'abakozi ba- bagakora kubera ubugwaruka ruheza ni rwinshi rumwe rwicaye muhira rwarabuze akazi abandi nabo bi- biyungunganya utwabo je icyo nobona ni ugushiraho nk'amashyirahamwe menshi nk'umuntu akingunganya canke nabo nk'abanyeshuri bagiye kera ukagira nka asosiyasiyo ukaraba nk'umuntu baha nk'umutahe bakadandaguze icyo nico mbona kubera ubugwaruka ruheza ni rwinshi nta n'akazi kazihari urumva nukora nyene nk'umuntu twiyungunganya canke bagashyiraho nk'amashyirahamwe iki nicyo kibazo jewe nobona urakoze Eh, teogene nawe uratwumva
ndabumva neza irindi zina aho uri
ndi i kigali mu rwanda ufise akabazo canke iciyumviro
Eh, nda- ndatanga intwererano kuri icyo kiganiro ni Eh.
cyiza cyane ndagira ngo mbanze mbashimire murakoze
Eh, ikibazo rero cy'urubyiruko rukennye cyangwa se rushomye ni ikibazo gikomeye cyane muri ibi bihugu byacu byo muri afurika munsi y'ubutayu sinzi eh, urebye ibihugu aba- ibihugu byacu ubona abanyamahanga babyinjiramo ariko ari abanyamahanga bafite imitahe cyangwa se kapito nini cyane nta bantu bashaka ubuzima binjira muri iki gi- muri ibi bihugu byacu twebwe dushaka ubuzima tugerageza kwinjira mu bihugu bavamo ari nayo mpamvu tugira ibibazo eh, ugasanga abantu baragwa mu mu- mu- muri za mediterane nk'uko byavuzwe ugasanga abantu barafatwa kuko abantu kenshi bagenda nta n'ibyangombwa bihagije ngo bagende muri ayo mahanga ariko icyo mvuga icyo mbona ikibazo gikomeye eh, cyacu urubyiruko amaleta atorohereza urubyiruko ntabwo mu by'ukuri kubona kubona akazi muri leta ku rundi ruhande ntabwo bishoboka ntabwo aba- aba- urubyiruko rwose rushobora gukora muri leta kuko ntabwo icyo gihugu cyaba kigizwe n'abayobozi kandi ntabwo byashoboka Eh, umuntu yakaba ava ku ntebe y'ishuri aza atanagambiriye wenda gukora muri leta akaza ariko abona aho igihugu cye amarembo afunguye ashobora gukora ku buryo bworoshye ariko uba usanga mu by'ukuri imipaka isa- uba usanga hariho utuntu tw'inzitizi dukomeye cyane swati ntushobora kubona kapito ntushobora kubona fondasiyo y'ibyo ukora amafaranga afitwe n'abantu bakize cyane eh, abakennye turakennye nyine ni uko nguko mu bihugu byacu tumeze sinzi aba abayobozi bacu nimba ako kantu bazigera bakareba eh, ikibazo gikomeye cyane kubona abanyamahanga binjira mu gihugu bakinjiramo ari abakene ari abakire pito twebwe tujya gu- nta bantu bashakisha ubuzima bashobora kuza mu bihugu byacu usanga ni ikibazo murakoze murabizi Eh, silvestre nawe nyene ari ku murongo wa telefone silvestre uratumva
yego ndabumva irindi zina aho uri
ndi bujumbura ego ufise ikibazo canke iciyumviro
mbese icyiyumviro nashaka gutanga ego
ku bijyanye na twebwe ugwaruka duheze amashuri tugaca tubandanya mu gihugu mu bu- kubandanya ubuzima busanzwe icyo mba ni uko leta yoshyiraho amashyirahamwe menshi agiye gufasha ugwaruka kandi kongera ikagwiza akazi kuko bahigira amahinguriro menshi kugira bagwaruka nabwo bashobore kuronka akazi rushobora gukora yuko kuguma bagujyana mu bintu bya politiki kuko ibintu bya politiki kenshi na kenshi bikunda gutwara ibintu abantu bugwaruka cyane cyane nacyo gituma rero leta yagwiza akazi ikagwiza n'amashyirahamwe kugira baba- baba- ba gwagwaruka nabwo rushobore ku- kugira icyo gwifashije ari nacyo gituma kenshi na kenshi tubiravye usanga urwaruka rwinshi ruriko rurahombera kubera iki leta nta mashyirahamwe nta mashyirahamwe yo hanze yaje kugira yaje kugwiza akazi hano mu, mu gihugu kugira ngo rwaruka nabwo rushobora kugira icyo rushobora kuba ruko rurakora hagaca hasubira kuba abantu benshi yibarabara urujya n'uruza rw'aba- rw'urwaruka rwirirwa rwicaye ataco rukora kandi mu gihugu hari ubuzi bwinshi hejuru y'uko ata politiki yo kugwiza akazi ihari murakoze nicyo cyemezo cyane yego mwakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc Ah, ndibaza ko leta y'uburundi yigize gushikiriza imigambi yerekeye iterambere mu kiringo kiri imbere sinzi ko ari horizon 20 35 sinibuka neza urabinyibutsa eh, lionel um, muri iyo migambi igenewe gukura igihugu mu, mu bukene ah, hari uruhara rwahariwe abakiri bato iyo migambi murayemera muribaza ko izoja mu bikorwa
ego imigambi nabivuze nabivuze yuko imigambi leta by'ukuri aho uboneye leta ifite imigambi myinshi cyane ifite imigambi myinshi myinshi mugabo ni re- ni- ni ni imigambi iri mu mpapuro ni ni- ni imigambi iri mu mpapuro kugira ije mu ngiro ni ibintu jewe mwa personel mandi ko ndaraba ni ibintu bigoye ni ibintu bigoye ku- kubera n'imigambi iyoba iriho iri yankuru no munsi uko wagerageza kuraba uka- ukaraba ni imigambi iriko igenda nabi cyane ni imigambi ni ibintu byo gu- byo guswatanisha nyine ibyo byose novuga yuko kugira bibeho hatariho stabilite politike ni ibintu bi- bigoye ni ibintu bigoye biragoye kumva yuko ushobora kugenda ukica- wicaye uruhande rumwe hariho umuwundi umuntu ariko arakwega ishati ubundi nawe akwega hino nico gituma nico gituma ubona mu Burundi wacu by'ukuri ndi- ndi- nguma nguma nshimikira ku banyepolitike kandi handi ko ndavuga ku banyepolitike mba ndi kuvuga ku banyepolitike mu mpande zose yaba abo muri leta yaba aba- na- na- n'abatari muri leta by'ukuri barabe igikwiye kuri ubu Burundi bw'iwacu barabe ku- ku igikwiye kuri iki gihugu cyacu cy'Uburundi aba aricyo gikwiye gukorwa kuko bara jewe ndibuka nkikiri muri sogondere ndushijwe amanota narababara narababara nkagira umujinya birababaje rero nko kubona abantu twita ko ari abaprofeseri no munsi bari muri politike abantu bakuze muri politike mugu uno munsi ubona ibihugu byo muri kano karere ukungene biriko biravansa twe twirabiyeho hari igihe mpora ntembera nyene nkavuga ati ndasimbiye mu rwanda nongere ndagarutse ndasimbiye muri kenya aho muri tanzania ukabona ukungene uno munsi ibihugu biriko biravansa ukaca ugaruka ngaha iwacu ukabona ini ukabona inkinamico abanyepolitiki uno munsi barimwo by'ukuri nkaje nababwiye ko ndi umuntu mu- ndi mutoyi cyane mfite 25 ans by'ukuri urana ko hari ibintu biteye n'isoni uriyumvira ati eske abantu dufise abanyepolitike dufise bari mu biki biyumvira iki bizi iki bariko bajahe bariko bavahe ni ibintu biteye n'isoni rero by'ukuri ibi imigambi yose leta iriko irashikiriza i- i- canke i- i- iri mu mpapuro biragoye biragoye kugira ije mu ngiro hatariho sta- stabilite politike Yego.
babanze bashiraho stabilite politike hama bashiraho imigambi bashiraho imigambi ba- abanyapolitike baje hanze bagiye kurahura ubwenge bagiye kuvuga ati tugiye kuzana ibi abanyamitahe binjira aha mu burundi bakore eh, bareke ba- kubona abanyamahanga baca umengo babonye abantu baje kugira ahantu urabona ukungene aha amashirahamwe a- a- akomakomeye internationale a- bayahagarika ibyo bintu ni byose ni ibintu ubona yuko bi- bishira bisinzigaza igihugu mugabo ujye yahagaritse wewe avuga ati jewe narenze tikije hariya je nta ngorane biragoye rero kutukuntu twe turi abarundi muko ntitwiyumvire ku- kuri batoya ataco bafise Yego.
ba- barara inzara biragoye ni ibintu bigoye kugira dushobore kwavansa mu gihugu cacu c'uburundi hari n'ikindi kivugwa ko akanovera karite y'inyigisho yagabanutse mu burundi Ah, ico kibazo co ntimubona ko gikomeye cyane muri make
ego n'ibyo bintu byose birimwo ese inyigisho zitangwa gute ubumenyi waba- waba- ubona abo bantu basohoka mu makaminuza uno munsi bafite ubumenyi bungana gute ibyo byose ni ibintu ubona yuko kuko umaze gusohora umuntu afite ubumenyi buke umenya yuko resulta iguma iri negatife resulta iguma iri negatife ifo yuko ibi byose nguma ngaruka kuri leta ifo ko leta igira politike nziza igasubira gutanga akanovera guhera mu nyigisho za kaminuza mbeka mbere n'amashuri yisumbuye bakongera kuko umuntu umunyeshuri ame- ameze kujya kw'igiterwa ugihera hasi ukivomera ugishyiramo ifumbire niyo kizotanga defuyi mugabo umuntu uhengera hejuru ya kaminuza kugira umufate ese uzofata umuntu utazi iyo yahereye ni ibintu rero leta ikwiye gushyira mu ngiro mugabo iyi leta muma mvuga yuko leta by'ukuri bategereza kuraba nibarabe ibintu biba bikwiye gukorwa ntibagume bishinga mu bya politike mu bintu byo kuganira ubutegetsi mu bintu byo kugira ane ni ibintu ubona yuko abanyagihugu ubona yuko natubwo urwaruka tuguma tujuragurika tutaba turi stable Yego.
hama iki nobwira ubu nobwira urwaruka naco nibarabe ikwi- igikwiye urwaruka barabe ati muri kazoza urya nta nkunda n'urya nta nkunda hama ruje hagati uvuga ati turondere kazoza cy'iwacu upfuma uvuga ati nkoreye amajana abiri mugabo ayiwawe ntugende gukorera amamiliyoni mugabo azogenda gucafuza abarundi azogenda guteranya abarundi urwaruka rukore ibintu ni ngombwa atabuzi dukore ibyo bintu nyine bibayabaye nk'uko aba- abakristo bavuga ngo muduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi barabe ibyo bintu nyine bikeya aba ari byo bakorera ku- kuko urabona yuko ku mpande zose haba burundi abanyepolitike by'ukuri jewe ni ibintu novuga urakoze ntanze ntanze ntanze notanga umudari w'imaramari ku banyepolitike bo mu burundi Murakoze.
byerekeye ukuntu urwaruka ruteza imbere urakoze cyane umutumire wacu Lionel ndayishimiye yarangije eh, amashuri ya kaminuza mu Burundi yamara atararonka akazi muri iki gihe twari ko tuvuga ku kibazo c'ubushome- ubushomeri ku bakiri bato na cyane cyane abarangije amashuri batagira akazi muri Afurika cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini turashimiye abaduhamagaye bose bagashikiriza ivyiyumviro kabaza n'ibibazo namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro tubifurije mwese ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio ijwi ry'Amerika radio yanyu